iyi mwumvane radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nongeye kubaha ikaze mu kiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa murisanga muri kumwe na venuste nshimiyimana ikiganiro agasaro ka buraga umwihariko w'ikiganiro muri sanga cyo kuri iki cyumweru ni ikiganiro cyateguwe mu rwego rwo kwizihiza iyi sabukuru y'imyaka makumyabiri n'itanu serivisi y'ikinyarwanda n'ikirundi ku ijwi ry'amerika imaze itangiye kubagezaho ibiganiro muribuka ko twatangiye ahanini dufasha mu guhuza imiryango yari yaratatanye kubera intambara zo mu karere k'ibiyaga bigari na jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda uyu mwaka w'isabukuru ni nawo mwaka watangiyemo ikiganiro agasaro ka buraga niyo mpamvu uyu munsi twabateguriye ikiganiro cyihariye muza kumvamo abantu cyane cyane bashakisha ababo baburanye bari mu rwanda cyangwa se muri repubulika ya demokarasi ya kongo ariko cyane cyane turibanda ku bana babuze bakiri impinja cyangwa se ibitambambuga
agasaro ka buraga
agasaro ka buraga
duhere mu gihugu cya Congo Brazzaville kimwe mu bihugu bikibarizwamo inkambi z'impunzi z'abanyarwanda mu nkambi ya Kintele niho twasanze umunyarwanda umaze imyaka makumyabiri n'itanu yumva ijwi ry'Amerika n'impagaze Izayi uzwi cyane ku izina rya Padiri natangiye kumva ijwi rya amerika muri mirongo icyenda na gatandatu turi guhunga niho cyane ayikurikiranye aho twe tugezeho bita ishanje nibuka neza aho numvise umunyamakuru avuga ati impunzi z'abanyarwanda ziri guhunga zagore mu mashyamba ziri kurya imizi y'ibiti ayo makuru rwose ntayashyize mu mutwe ubwo mwari mugeze ishanje murakomeza mugana hirya mu burengerazuba aho mugenda hose mukagenda mwumva ijwi ry'amerika
wi nagerageza kujya kurivumba abari ufite iradiyo ariko nabonaga isaha igeze bari kumva radiyo nagerageza kubegera kugira ngo numve yenda ko batubwira bati humure cyangwa se mugiye kugera aho mugomba kuruhuka ubwo twari tugeze ishanje turi kujya tugana aho bita za tingitingi tugeze tingitingi nabwo nabasha kugerageza mu gitondo cya kare kure abantu bafite akaradiyo ngo numve amakuru nyine yacu mwaba mutuvugaho nimba bagiye kudufasha nimba se turi hafi kugera mu gihugu cyiza cyatwakira ayo makuru se wumvaga hari aho wageraga ukumva ni amakuru akurema agatima cyangwa se ukumva ni amakuru aguhahamura wayafata gute icyo gihe tuvuge umugeze nk'itingitingi
tugiye tingitingi numvaga ko twageze ahantu heza kuko amakuru mwavugaga nyine ko hari imiryango yaza kudufasha hari imiryango iri gufasha impunzi ni nk'abantu b'impunzi imiryango iri kudufasha hano tugiye no gusubira mu gihugu cyacu yarandemeshaga ntabwo amakuru y'igihugu cya amerika ageze amahamura hanyuma kuva tingitingi mwerekeje hehe kugeza ubwo mugeze aho ngaho mu nkambi ya kintere urugendo rwagenze gute ijwi rya amerika ryabahaye amakuru yahe yabahaga imbaraga zo kugira ngo mutsimbure nka ya ndirimbo ya kera
tubitingitingi kuko icyo gihe byari bikomeye cyane kuba twakuwe nyine nababa badukurikiye ingabo zari zirimo ziturwanya za kabira n'iz'u rwanda ntabwo twabashe guhagarara tubashe kumva radiyo twagendaga amanywa n'ijoro tugeraga amanywa n'ijoro kugeza tugeze aho bita muri congo brazzaville nkange nambukira aho bita injondo ubwo rero nongeye gukurikirana radiyo neza nari ngereye aho bita injondo ariko cyane nabwo byasabaga kujya kure aho nyivumba kuko nta radiyo nari mfite kugira ngo numve wenda ko hari n'abandi kuko nta muryango nari mfite numve ndabandangisha cyangwa se numve nanjye ko nabigenza kugira ngo nshakishe nanjye umuryango wanjye nk'uko ubizana ku ijwi ry'amerika uravuga ibyo kurangisha abantu dufite ikiganiro agasaro kaburaga ikiganiro gifasha imiryango guhura n'ababo baburanye hari umuryango wawe waba ufite hirya no hino aho muri afurika waba ushaka kubwira aho uherereye kugira ngo kino kiganiro kibe cyagufasha kubageraho kugira ngo bamenye kuri amahoro muri afurika nubwo nibuka umwaka abanyamakuru b'igihugu ry'amerika bigeze kuzana ikintere ntabwo umwaka mwibuka neza ariko bishobora kuba muri bibiri na gatandatu gutyo ntabwo ndi kubyibuka neza abanyamakuru bigeze kuza hano mbasha kurangisha abavandimwe banjye twaburanye kuko ngewe navuye mu gihugu mu rwanda mu ngira mu burundi nyura mu burundi aho bita muri cy'ibitoki nambuka ibuvira muri zayire nzamuka bukavu turi guhunga ngeze ati nyitingi abavandimwe banjye rero bamwe bagiye muri tanzania abandi bagiye ubugande aho tugera ni muri bibiri na gatandatu rero nabashe kuvugira kuri rya amerika nshakisha abavandimwe nza kumenya ko abagiye muri tanzania baje gutaha amakuru muyakurikirana abo muri tanzania bigeze kubacyura barataha ubwo naje kumenya ko murumuna wanjye ari mu gihugu baza kunyarikira bakoresheje eseseri bambwira ko bumvise itangazo bambwira ko batashye bambwira ko umukuru wanjye yapfuye papa yapfuye mama yapfuye ariko bo bakiriho bambwira ko mushiki wanjye mukuru bita venansiya mukabisangwa ari mu bugande na babyara banjye bo kwa masenge bari mu bugande aho niyo makuru mperuka abo bari mu bugande ntabwo twegereye kuvugana ariko bambaye nimero zabo za telefone nabahamagara ntitubashe konegisiyo ntibikunde na n'ubu ngubu rero ku ijwi rya amerika sinzi nimba bajya baryumva bararyumva cyane rwose
ubwo abavandimwe mfite hari babyara banjye bari mu buganda mushiki wanjye umuvenanza mukabisangwa numva bafite umugabo witwa matabaro jadamaseni bari mu buganda ntabwo nzi nka barimo sinzi intara barimo undi mfite ni mubyara wanjye uri muri amerika witwa sanzimana jean pierre ubwo yabaye muri santara afurika abasha kumurikana n'abantu muri santara afurika nabo ashaka abandi babanzi ubwo rero kubera ko muri amerika nyine haje ibibazo byo kugenda ngo yimuka na bino bya konfinoma n'iki byose nawe intara yari arimo nawe ubwo ngo yarimutse ubu nawe ntabwo nzaraherereye witwa sanzimana jean pierre abo ni bo bavandimwe n'aba nibuka abandi bari mu gihugu nta makuru yabo n'abanzi nimba bakiriho
igihe abantu bahunga ikivunge bagenda ahantu hatazwi nibwo akenshi abana batandukana n'ababyeyi babo mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'irindwi umunyarwandakazi mutumwinka yudita nibwo yavuye mu nkambi kisanga anagaruka mu rwanda ariko yasize inyuma umwana we mukandutiye kositaziya mutumwinka ari mu karere ka nyanza mu ntara y'amajyepfo umurenge wa muyira akagari ka nyamure umudugudu wa cyegera ukuntu namuze namuze turi mu gusubira inyuma tuvuye aho bita diyari turi kujya aho bita obira wamusize inyuma yakugiye imbere hari uwamuhaye ngo amugufashe byagenze gute twari turi abantu benshi turi ikivunga turi mu nzira tugenda ku murongo noneho ngiye nk'ahantu mbega ngiye ngeze nk'ahantu nyine imbere nyine ndebye kubera ko hari ku mugoroba umwana ndamubura
ntabwo washoboye gukomeza ngo ushakishe umwana mba ndamubuze kubera ko hari haguye imvura sinasubira inyuma ngo njye kumushaka kuko abasubiraga inyuma baramutwitaga nyine bakamwica mubura gutyo nyine ndakomeza ndagenda njya mu nkambi ya obira noneho ubundi tuhageze turahaba baza kuza kuducyura nyine batujyana mu rwanda umwana haramubona igihe cyiza kugira bazana za gari ya munsi batujyana i gisangane niho twatahiye mu mwaka wo muri mirongo icyenda na karindwi
kuva icyo gihe nta kandi gakuru wongeye kumenya ku mwana wawe ndetse uzi umuntu utashye kumwanya iruhande twahahuriye arambwira ati namubonye umugarirwa yamutoye ati amushuriye umugarirwa w'umugore kuko uwo muntu wambwiye twari duturanye inkambi noneho tuza kujya guhura mu nzu aho twari turi muri iyo nkambi agakambwira ati nabonye umwana wawe ati umugarirwa yamutoye ese umubonye we wakoze iki nk'umuntu wenda twari duturanye ati mba rero ati hari ku mugoroba ati yihuta nanjye turi mu ishyamba noneho bituma nta n'umwaka nyine numva ko nanjye nahise mera nk'usubiriwe amatima arakubimbwira ubwo naje no gusubira inyuma twarageze muri iyo nkambi nkajya ngenda nkajya nkagenda ku misozi ngenda ndeba mu ngo z'aho ngaho namuburiye ubwo ngubwo nyine ndamubura nditarira njya muri iyo nkambi nyine nyicaramo igihe kiza kugera baraducyura ibintu byangendeye
hashize imyaka makumyabiri n'ine uvuye kisangani umukobwa wawe umusize inyuma nta kandi kanunuke wongeye kumenya kugeza ubu mbese hari abandi bana wari ufite
nta kintu kindi numvise kuva navayo ntayo nicara imuhira hari n'abandi bana nari narabuze cyo narababuriye mu rwanda noneho ndababona ndamubona mbona umwana umwe undi ndamubona nawe namubonye hasize imyaka makumyabiri n'umwe undi mwana ye narabuze
komeza wizere na kositaziya mukandutiye nawe umaze imyaka makumyabiri n'ine warabuze n'ibishoboka azaboneka niba yumva ijwi ry'amerika n'uwaba wumva ijwi ry'amerika aho yaba ari hose aho muri repubulika ya demokarasi ya kongo muri kongo brazzaville kisangani cyangwa se rubumbashi kananga bandundu aho ariho hose aho ijwi ry'amerika rigera mwese ababa bazi uyu mwaka na kositaziya mukandutiye yamuhuza na nyina mutumye inka yudita umushaka yudita ndagushimiye cyane ku bw'iki cyizere wagiriye ijwi ry'amerika ugira amahoro mwakoze kuko mumvugishije tukabonana ubu nahoraga niteguye nkavuga nti azampamagara ntahari
nibyo
kandi nkahora ntabaginga ngo ntazabura umuriro mukazampamagara wenda ntahari rwose ubu telefone nari nyifite nikuye no ku muriro nyine ndavuga nti ntakwishyira hasi mutazampamagara ntahari
birashimishije ko nshoboye kukuvugisha ubwo wari unyiteguye muri benshi mwiteguye ko ijwi rya amerika ribahamagara
kandi tubona mufite ubwitange niyo mpamvu mwemeye kubikora gutyo ntemera kugira ngo wenda mwumve mwagira uko muzamarira kuko n'abandi mukibamarira
inkambi zari mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo zimaze gufungwa n'ibigo byarerwagamo abana b'imfubyi byarafunzwe abana batabonye ababyeyi bagaruye mu rwanda bashyirwa mu bindi bigo bibarera hari umwana umwe sibo niyo hirwa samweri wari mu kigo cya karitasi buhimba yari afite imyaka itanu ari mu karere ka nyarugenge umudugudu w'inkingi akagari ka tetera umurenge wa muhima arashakisha ababyeyi be ndashakisha ababyeyi banjye papa na mama nkashakisha na barumuna banjye na bakuru banjye urabashakishiriza he mwatandukaniye he
twatandukaniye muri congo mu cyitwa gazayiri ryari ubwo rero njye mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatanu njye nibwo nababuze kuko namenye ubwenge ndi mu kigo cy'imfubyi muri karitasi buhimba ni ikigo cyari cyarashyiriweho nyine impunzi z'abanyarwanda abantu baburaga abana babo nimwo bajyaga kubashakira bakababona ngero nari ndakana gatoya umuntu wandeze wankuyemo yambwiye yuko intambara yabaye nge nta mubyeyi ndabona waje kundeba ubwo rero twarahunganye aranjyana yari umukozi wakoragamo ariko biba ngombwa ko abana batari babona ababyeyi babahungana kubera ko batari kubasigamo bagapfa ubwo rero nanjye nahunze muri ubwo buryo njyanye nkiri gatoya nzi ko nyine ari umubyeyi wanjye naje kumenya nyuma ko atari ababyeyi banjye nyuma twarahungutse turi mu rwanda ariko ndi ku bumwe nabo nyine ndi mu babyeyi babo gusa ngiye bamfataga nyine ukuntu nkabona ko ntari umwana wabo naje guporopoza nyuma ndamubaza wa wundi wanzanye ambwira ko bankuye mu kigo nyine muri ubwo buryo ngo bababujije kubibabwira nkiri umwana muto kugira ngo ntazagira ihungabana aza kumbwira ko yashakishije ngarangisha ku ijwi rya amerika no kuri bbc ariko ntiyabasha kugira umuntu abona ndavuga nanjye none ubwo umaze gukura nzagerageza ngishe n'abantu inama numva uburyo ki nazabona umuryango
ababyeyi bawe se yashoboye kukubwira amazina yabo
ntabwo yabashije kumbwira amazina yabo gusa yambwiye ko amazina yanjye nitwaga sibo niyo samweri ariyo bamaseri bamuhaye ngo nitwaga abo bamaseri bamuhaye ayo mazina n'abamaseri bahe
ni abamaseri bakoraga muri icyo kigo nyine kuko cyari ikigo cy'abapadiri cyabagamo abamaseri ababikira nibo bagikoragamo ubwo rero hirwa yaje kurishyiramo hagati hirwa niwe warinyise nyine kugira ngo abashe wenda kugira ngo nzabashe sinzi uko yabigenje mbese
ubu se wanditse kuri nde umwanditseho nk'umubyeyi wakubyaye akakurera umwanditseho nk'umubyeyi wagutoye akakurera akagukuza wanditse gute mu mategeko y'u rwanda
mu mategeko y'u rwanda nanditse ku babyeyi b'uwo musore
uwo musore wuhu uvuga
ko uwo musore wankuye mu kigo ubu ni umugabo arubatse nawe afite umugore n'abana ariko ababyeyi be bamubyara banditse ko ari nabo nanjye bambyaye nibo bari mu irangamimerere ariko baje kunsobanura nyuma ko atari bo bambyaye ubwo no mu by'ukuri kubera guhunga ntabwo bazi agace naba narakomokagamo cyangwa se ababyeyi banjye nabashije kumubaza ibisobanuro birambuye kugira ngo nzabashe gushakisha ambwira ko nawe nta makuru menshi ahagije afite ariko bibaye ngombwa mbonye abantu babimfashamo ngo wenda nawe yabahuza akababwira ubusobanuro wenda bundi burenze ubwo yambwiye kuko yari umukozi yakoragamo we cyane afasha abana wari umwana muto ufite imyaka itanu ariko uribuka byinshi ndetse no mu butumwa wanyoherereje nabonyemo iyo nyota yo gushaka kumenya niba ababyeyi bawe bakiriho
urumva ko mbonye abandi bantu babafite cyangwa se akavuga ati nimba afite barapfuye ngengera agahinda nkavuga ese nimba banariho cyangwa se nta n'abariho nabwirwa n'iki ngera agahinda ku mutima wanjye katajya gashira na gato
komera tuzagufasha uko dushoboye imana nidufasha ku gahinda kazashira ndahamagara uwo mugiraneza wakuvanye aho ngaho i buhimba muri orusorina mu kigo cy'imfubyi akakugorora mu rwanda akakorera ukaba ukuze kugira ngo ndebe ko yampa ibindi bisobanuro byazadufasha gushakisha abo mukomoka hamwe murakoze cyane rwose neza ubufasha bwanyu ko buzagira akamaro urakoze nawe ngaho ukomere yego murakoze
agasaro kaburaga
nk'uko nabisezeranije sibo niyo nashakishije uriya mugira neza amuvanye muri kongo akamugarura mu rwanda akamugira muri umuna we akarerwa agakura naramuhamagaye halo
halo wi mbwana bugingo jene muri aho aho neza ni venuste nshimiyimana hano ku ijwi ry'amerika mu kiganiro agasaro kaburaga nari nguhamagaye kubera ko hari umwana wareze waduhamagaye witwa siboniyo hirwa samuel adusaba kumufasha kubona ababyeyi be nagira ngo nkubaze abo babyeyi be waba ubazi ababyeyi be ntabwo nabamenya kuko njyewe nagiye gukora muri orushena ndi umukozi noneho orushena igera igihe cyo mbasangamo basangamo ari abana batoya cyane benshi noneho njyewe nkuramo tugeze igihe orushena nyine zifunga basigaramo ari abana bakeya kuko abandi bari babonye ababyeyi noneho yarigeze aho gufunga nyine kwa rufena abakoragamo bafata biyemeza gufata abana bari basigayemo bakeya ubwo rero ni muri urwego nyine nanjye namufashe mufata nyine nk'umuntu wakoragamo hanyuma mujyana mu rugo nyine tubana nyine nka tubana nyine n'abandi bavandimwe banjye baramwakira tubana gutyo kuko ntabwo nakubwira ngo njye namubonye gute namusanze mbese mu roroferi nagiye gukoramo nk'umukozi
ntabwo wigeze umenya aho yaba akomoka nta birumvikana yari umwana muto adashobora kuvuga nta nta kanunu ka komini yakomokagamo perefegitura se nta kintu wamenya
rwose pe ntabwo ntabwo bigeze bamenyekana kuko mu wabonaga mu gitabo bandikagamo sinzi n'ababa baramwise n'amazina ashobora kuba yayiswe n'abazina n'abakorera muri iyo na nyine bamureraga nibo banagwise n'amazina noneho bari bambaraga akantu ka burasire ku kaboko nyine bakabona ko uwo mwana yitwa gutya ntabwo rero nta kanunu na kamwe kuko no muri iyo situwasiyo habagaho serivisi za reinifikasiyo reinifikasiyo familiyari ko abo bakozi bagendaga baberekana uyu mwanya wamumenya wamumenya se nuko hanyine abamenyekanye abantu babo barabatwaye rero ngo abo bari basigaye nta kanunu nta kanunu kabo kari karigeze kaboneka
ni ukuvuga yuko bashobora kuba barashyizwe muri icyo kigo cy'imfubyi kubera ko batuwe nta babyeyi bafite ari undi mugiraneza wabazanyemo nawe uza gufatira aho ngaho wiyemeza kumurera ni muri urwo rwego pe ni muri urwo rwego babonye gutyo turi abakozi mbese inkoze ofena zifunze noneho abakozi bari basigaranye abo bana biyemeza kubagabagabana ni muri urwo rwego nanjye namufashe bari abana batoya bari abana batoya cyane imyaka imyaka ine itanu gutyo ariko nyine nawe yari afite inyota yo kugira ngo amenye amenye umuryango waho ukomoka w'ukuri ariko mu by'ukuri nk'uko nyine nta ntawo twamenye ntabwo twamubwije ukuri turamubwira mbese akura abizi mbese akura mu muryango wacu azi ko nta nta bandi bahari kuko natwe iyo tuza kuba twarabamenye tuba twaramubwiye nuko nta nta nta tarase mbese twigeze tumenya kugira inyota byo yari ayifite ariko nyine bihura nuko nyine nta nta makuru nta makuru afatika twamenye kuba twamuha
Eugene bugingo ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya wafashe kugira ngo udufashe dushobore gufasha siboniyo hirwa samuel ndetse n'abandi babyeyi benshi ndazi ko hari mwabuze abana banyu niba mwumva uyu samuel hirwa siboniyo ari uwanyu nimuduhamagara hano ku ijwi ry'amerika tubahuze we ndetse na Eugene wamureze ndagushimiye cyane
yego nanjye ndabashimiye nanjye ndabashimiye cyane rwose hari wakumva nyine iyo mesaje imeze gutya imureba imwerekeye wakumva ko yaba ari impamvu dora famiye we rwose pe tayari yewe ku giti cyanjye nk'umuntu wakoze icyo gikorwa kandi n'umuryango nawe wanjye abamo wamwakiriye nkumva nta kibazo twahura tukamenyana tukaba
shaka agasaro kawe uzakabona maze rero shaka agasaro kawe uzakabona wicika intege shaka agasaro kawe uzakabona shaka agasaro kawe uzakabona
mu kwezi kwa karindwi umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda n'ine hirya no hino mu rwanda hari inkambi zirimo abavanywe mu byabo n'intambara kimwe n'abashyizwe hamwe ngo bakingirwe ubwicanyi mu nkambi ya rindera haburiye umwana wari uhari atwarwa n'umuntu uzwi ariko nyirasenge wamuriraga mukamfizi farida uzwi cyane ku izina rya mama jane na n'ubu aracyamushakisha ari mu karere ka kamonyi umudugudu wa gihinga twaburanye icyenda na kane uzi ko jenoside yarangiye mu kwezi kwa karindwi yewe aho nari narahungiye ndaza nsanga umuvandimwe wanjye yarapfuye n'umugore we ariko umwana aza kurokoka ndamukurikirana urabyumva naje kumenya ko yarokotse abantu barambwira bati twamubonye indera aho inkotanyi zari zadushyitse ubwo ndagenda ndera ndagenda ndamushakisha bampa impapuro z'abana batwawe n'abazungu ndamubura ariko umuntu bari kumwe umuntu arambwira ati hari umumama bita mama hadija ari kumwe n'uwo mugore wamutwaye hadija
mama hadija noneho mama hadija ndamushaka ndamubona ndamubaza arambwira ati yatwawe n'umugore twari kumwe hano uwo mugore bamwitaga beti ngo yakoraga muri sosiyari hariya igikondo yari umusosiyari noneho ndagenda njya muri sosiyari ngeze muri sosiyari barambwira ati ntagikora hano asigaye akora muri minijisite njya muri minijisite barambwira ati baza umugore bita jeanne uwamurera niwe ukurangira aho ari ndambaza uwamurera jeanne aramushaka aramumpa umugore mubajije aramuhakanira ati reka reka nta mwana mfite bakubwiye ko narukukanye n'umugabo wanjye ariko umugabo wanjye yarapfuye iwabo hari ku kibuye ubwo biba biranyobeye ndagenda nyamumba nageze muri ruferina zose sinigeze nicara ndashakisha hose ndaheba pasi ubwo ngubwo nkajya ngira gutya nkashakisha nakumva binjemo nkashakisha nkabwira umwana sinzi ko yapfuye umwana sinzi ko akiriho mbese ndakubwira ngo uwo mwaka warangiye n'ukurikiraho nicara nshaka nshaka nshaka maze kunanirwa ndavuga ntereka ndekere nta kundi byagenda ejo bundi kuko nkunda kumva ijwi rya amerika cyane cyane n'iradimba mu gutwi noneho ndakumva numva ndakwishimiye ndavuga ntigiye gushakisha uriya mwana nzamushakisha nzamubone nganire nawe ndebe ko yashakira umwana akamubona akagira abana nawe none nibwo ubwo ngubwo ubwo naje negera umwuzukuru wanjye niba ufite iyi telefoni arakumpaye ndashimira imana none turabonanye none nibyo aranyitabye atangira kumbwira amakuru ariko musaba nkomeje ko yakumpa tukivuganira ndi nyirasenge w'umwana ni nanjye wamureze ese yamutwaye amaze gushaka umugore aravuga ati ndashaka umwana umuzane kuko ni bya bindi by'abasore byayakira umusore n'igihe wamureraga ariko baramutwara yatangiriye bari batuye hariya i remera aho bita kuri esijepi urahazi ndaharuzi none umubyeyi gapusi yari afite imyaka ingahe muri mirongo icyenda na kane yavutse icyenda yavutse inani gatatu urumva rero ko yari umwana w'imyaka cumi n'umwe utangiye kuba umwangavu kuba yari arokotse jenoside hanyuma akaburira mu nkambi y'indera ongera unyibutse gatoya uko byagenze uwo mudamu wamutwaye ngo yitwaga beti yakoraga muri sosiyali gikondo kwa kundi impunzi zihurira ahantu aza guhura n'undi bita mama hadija ari umugore w'umuntu wayoboraga umusigiti wa remera noneho barabanaga aho hantu uzi ko impunzi zihura zikihuza bakajya bakora ikundi imwe gutyo noneho rero ngo aza ku yari atwite inda ya mbere aza kubwira uwo mugore mama hatigera aramubwira ati umwana ndumva amukunze ndashaka kumwitwarira aramujyana n'uwo munsi ngera kuri mama hadija mama hadija yarambwiye ati iyo mbimenya twahuriye mu isoko ariko sinibutse kumubaza iby'uwo mwana none se beti ntabwo wambwiye yuko wagiye kumureba ugasanga akura muri mirijisite yaravuye igikondo barambwiye ngo nubwo nagiye igikondo kuri sosiyali barambwira ati nibyo koko uwo musosiyali witwa beti yakoreraga hano ariko ubu ntacyo yakorera asigaye akora muri mirijisite ndagenda muri minijiti ndabaza baza kundangira undi witwa jean umurera barambwira ati niwe wakugezaho betari kuko mbonana na jeanne aramumpamagarira turaganira mubwira ibintu bingenza mwereka ukuntu mbabaye arambwira toya ati ntabwo uwo mwana nigeze mufata arampakanira urabyemera
ndarampakanira nubashitse intege
ntabwo bihagije kuguhakanira hari abantu batatu cyangwa se babiri bakwiye kudufasha kubera ko umwana wawe yagiye mu nkambi ya leta y'u rwanda yego iyo nkambi yabayeho kandi abantu benshi bayinyuzemo bariho uwo mudamu beti wahakoraga waje gukora muri minisiteri y'ubutabera ya leta y'u rwanda nawe ariho kandi ari aho ngaho mu rwanda hadija nawe aracyariho
hadija niba akiriho simbizi ntabwo ndasubirayo
hadija tuzamushaka umugabo we yari birari uyobora umusigiti bamwita birari yari birari w'umusigiti wa remera yari umusigiti wa remera ariko yarapfuye imana imuhiruko ridashira abo ngabo bose hari ibimenyetso bigaragara byadufasha gushakisha uyu mwana w'umukobwa kugira ngo tumenye ahantu ari urabona ko ikintu cya mbere turi bukore mubyeyi ni kuzegera uyu mudamu beti kugira ngo tumubaze ahantu uyu mwana ari akatubwira uko yamubonye ndetse n'uwamurera jeanne ukora muri minisiteri y'ubutabera mu rwanda niba ariho agikora akaba yumva ijwi ry'amerika yadufasha kuduhuza n'uwo beti kugira ngo dufashe uyu mubyeyi ushaka uwase josiane nyina w'umuntu bitaga gapusi aboneke yego urakagira abana basoguza urakoze umubyeyi imana iguha umugisha umva wa mwana umugisha abantu bagusabira nanjye nongereyeho undi ndi umubyeyi ukuze ndagusabira imigisha ku mana igikorwa ukora kiraremereye cyane byaba cyanguye ku mutima numvise ngukunze ntakuzi igikorwa ukora kiragenda ntabwo ari wowe ukikoresha n'uwiteka ugukoresha kandi azabiguhembera igihe umwana buriye mu bantu bari mu maboko ya leta leta y'u rwanda nayo iradufasha kugira ngo dushobore kubahoza mwebwe babyeyi mushaka udusaro twanyu mwaburanye udusaro twacu mama nanjye yasigaranye jyenyine birumvikana kandi ndakumva ndahamya rero yuko ibi ngibi ntabwo bizaba ngombwa ko twongera kwitabaza umukuru w'igihugu kugira ngo adufashe abantu bose b'ineza bumva ijwi ry'amerika bakumva muri uyu mwanya yazadufasha kugira ngo tumenye irengero rya beti ushobora kuba ari we aya ufite uyu mwana w'umukobwa uwase josiane nyina w'umuntu yego wa mubyeyi we nongere ngushimire icyizere ufitiye ijwi ry'amerika kandi ngushimire ko wafashe akanya ukatora imbaraga nongere niba utabatwumva ko uri umukecuru ariko umukecuru w'ineza ukagira imbaraga zo kugira ngo tuvugishe ushakisha umwana wawe ndabigushimiye cyane nanjye ndabishimiye mbanje kubashimira imana kandi ndabishimiye cyane cyane cyane narakwishimiye ku buryo budasubirwaho imana ikomeze kubarinda n'abanyu ni ukuri ijwi ry'amerika uru wa mbere uru wa mbere uri igitego
mu burasirazuba bw'u rwanda ahitwa igahini naho hari inkambi yarimo abarokotse jenoside yakorewe abatutsi hari umwana wahaburiye ari uruhinja ababyeyi be bamaze kwitaba imana amakuru ijwi ry'amerika ifite n'uko umwe mu baforomokazi bakoraga mu ivuriro ryari mu nkambi yaba yarafashe urwo ruhinja akaruha umuzungu byemezwa na musaza we samweri twizeyimana yari umwana muto ariko uzi ubwenge atuye mu karere ka nyarugenge umudugudu wa kinyambo akagari kakora umurenge wa gitega mu by'ukuri jenoside iba nari umwana w'imyaka umunani ni byiza ko musobanurira mpereye mu mizi nyuma ababyeyi barapfa ariko mama yapfuye asize uruhinja rwari rumaze nk'iminsi itanu wabona gupfa hanyuma biza kuba ngombwa tujya mu nkambi ahantu bita i kabarondo i kibungo uwari umuganga witwaga goreti afata umwana wacu amuhereza umuzungu hanyuma nyuma twaje kumubaza aravuga ati rero uwo muzungu bari abantu baza bagenda gutya tubahereza umwana ariko numva ntabashije kumva amakuru neza hanyuma we nabonye ufite ubuhanga bw'uburyo ubabaza ukabasha gucukumbura cyane tubigezeho hanyuma uwo mwana bari bamuhaye akazina kitwa akimana ariko impungenge nagize kubera ko uwo muzungu bambwira ko ngo iryo zina ryari ryanditse ku gashura uwo mwana bamujyananye afite urumva habaye impungenge wenda yuko uwo mwana yaje no kwitwa wenda irindi zina ni urugero yego hanyuma aho mu nkambi twari turi nyine inkotanyi zari zaramaze kuhagera yego hanyuma uwo goreti tuvuga nawe ari muri amerika yego akora iki muri amerika
ubu ntabwo amakuru nyafite neza ahubwo ikintu numva cyazamfasha ntekereza ko nimero zanjye wazibonye binyuze kuri ya fesibuku yawe ndumva ibyiza nakora nimero ze nazazishaka hanyuma nkazikoherereza
uretse yuko ndahamya yuko niba yumva ijwi rya amerika niba atanaryumva hari abandi baryumva bazamubwira wugoreti yari umuganga wuzuye yari umuforomo yari muntu ki
yari umuforomo yari umuforomo yari umuforomo ahita abarongo
urumva ko ayo nayo ni amakuru mashya yumvikana goreti wari umuforomo ikabarondo niwe wafashe uwo mwana amuhereza umuzungu uwo muzungu nta mazina ye mwamenye nta kindi kintu mwamenye
yewe nta na kimwe nzi ariko natekereje ko mwebwe mushobora kuzabimenya munyuze mu byo wenda uwo muzungu mu byo uwo muzungu yakoraga wari ufite imyaka umunani muri mirongo cyenda na kane wari umwana w'imfubyi nta babyeyi wari ufite nta wundi muntu umukuru waba wibuka wagenda gufasha akaboko umubwira uti ntusige wari uzi ko wasigaye wenyine nta babyeyi ufite reka ngufashe cyane mama akimara guta nyogokuru wanjye we yari ariho ariko we yarapfuye hari umubyeyi witwa mukarubibi mariya w'aho ngaho i kabarondo niwe wamusigaranye hanyuma ubwo leta ahubwo yahise agenda amwa uwo mariya mukarubi wasigaranye uwo mwana ubwo leta yaragiye ahita mwaka uwo mwana ahita amuhereza umuzungu iyo nayo ni iyindi nzira umuntu ashobora kuzanyuramo kuko uwo mariya nawe twari twarabiganiriyeho ariko nkatekereza uburyo nzabona nimero yawe hanyuma ukazabasha gukontakita uwo mariya uwo mariya mukarubibi hamwe na goreti none se mariya mukarubibi aracyariho ari kabarondo wari kabarondo urakoze cyane samweri twizeye imana ndagushimiye cyane kubera iki cyizere wongeye kugerera ijwi ry'amerika tuzagufasha uko dushoboye mufashijwe n'imana nizeye ko muzabishobora
agasaro kaburaga
tukivuga kubaburanye n'ababo mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane witwa nyiranzanywa y'imana forutunata ubarizwa mu karere ka nyarugenge umurenge wa gitega umudugudu wa gihanga yaraduhamagaye ashakisha umubyara we baburaniye ahitwa mu ngororero umubyara wanjye twaburanye muri jenoside icyenda kane turimo duhunga mwaburaniye he twaburaniye muri ngororero yabashije kubonana n'umuvandimwe wacu bwa nyuma amakuru yaratubwira ko we yageze muri congo ariko twebwe nta wundi muntu wageze muri congo tuba twibaza se yaba ariho yaba yarapfuye icyo ni cyo kibazo dufite twagira imana joseph none iyo uvuga ngo mwatandukaniye bwa nyuma mu ngororero aho mwahageze muva he twari tuvuye i nyabikenke muri icyahoze ariko mine nyabikenke gitarama
murahunga mugera mu ngororero hanyuma muratandukana we ntabwo twahunganye we yari aturutse i kigali kubera ko yari umusirikare ariko yahuye n'umuvandimwe wacu bahurira mu ngororero baranavugana ari we murumuna we witwa feredina bavuganye rero bavuga ko bakomeje urugendo bamubwira ko n'ubundi akiri ku kazi k'igisirikare ubwo nyine yakomezanyije n'abandi basirikare undi akomezanya n'izindi mpunzi ntabwo bongeye kubonana natwe ntitwongeye kumenya amakuru ye icyo gihe yari afite ipeti rihe mu gisirikare ntabwo ipeti ntabwo tubizi ntabwo uzi nimba yari umusirikare usanzwe w'umusoda cyangwa umukaporari cyangwa se ajida cyangwa se serija cyangwa se majoro yari iki
ntabwo tubizi gusa twari tuzi ko ari umusirikare nyine ari ngewe nari nkiri mutoya na murumuna we yari akiri mutoya twari tutari twasobanukirwa iby'amapeti none si icyo gihe muri mirongo icyenda na kane yari afite imyaka ingahe yari afite imyaka ingahe joseph yari ari hagati y'imyaka nka mirongo itatu na mirongo ine
birumvikana rero ko ubu ngubu ari umugabo ukabakaba imyaka mirongo irindwi
cyangwa se itandatu n'itanu mirongo irindwi ni aho ngaho
nta muntu waba waramuciye iryera iyo muri congo mwigeze muvugana umuntu wamuciye iryera nyine ni kwa kundi umuntu aguha amakuru ntuyizere nyine hari umuntu watubwiye ko yamubonye muri congo ngo hafi bari mu mirwano n'ubundi wo muri congo aratubwira ati ashobora kuba ati twari tuzi ko yagarutse cyangwa se wenda yarakomeje ajya muri santara afurika ariko njye naramubonye noneho hari umumama bari baziranye n'aho i kigali nuko ubu tutazi aho yagiye kubera kugenda abantu bimuka aza gutanga amatangazo akoresheje kuruwa ruje ubwo rero urumva ngewe nari nkiri umwana nyine turategereza na papa we yari akiriho papa wasaba uwo mumama wari i kigali aramubwira ati dutangira amatangazo arayatanga dutegereza ko wenda yasohora ijwi rye tukamwumva ko hari ahantu yaba ari turategereza turaheba ndetse dusa nkaho tubyihoreye ariko njye nkajya numva umutima unyemeza ko yaba akiriho wenda wahuza akaba atekereza ko nta muryango ukiriho ariyo mpamvu wenda yaba yaracecetse ejo rero kubera ko nkunda gukurikirana ibiganiro kubera nagize impanuka kenshi mba ndi hafi ya radiyo nkajya ncuranga ku ijwi rya amerika kuva kiriya kiganiro akandi gasa rukora nkajya numva ko hari abantu n'ubundi nabo babuze muri icyo gihe kandi ubu barimo kuboneka ndavuga reka nanjye nshakisha uko tuvugana byibuze wenda niyumva ko hari umuntu uriho niba nawe akiriho akumva hari umuntu uriho azavuga cyangwa se anatwandikire tumenye amakuru y'imvaho yego twagira imana joseph akaba yari umusirikare mu ngabo z'u rwanda muri mirongo icyenda na kane afite ipeti ritazwi neza ariko ari mu kigero cy'imyaka hagati ya mirongo itatu n'itanu na mirongo ine akaba ashakishwa na mubyara we witwa nyiranza mwayimana forutunata niba rero umuzi aho ngaho muri congo cyangwa se muri santara afurika no muri congo brazzaville n'ahandi hose muri afurika aho yaba ari mukaba mumuzi muzatubwira hano ku ijwi ry'amerika nawe ni agasaro kaburaga burakoze cyane murakoze
agasaro kaburaga
umufaransa ukomoka mu rwanda mariya mutuyimana arashakisha umuryango we ikigaragara ni uko yavukiye muri komini rukara hahoze ari perefegitura ya kibungo ubu ni mu ntara y'uburasirazuba bw'u rwanda nyina yitwa mukankubana ariko se ntazwi nta makuru menshi afite uretse ko impapuro zigaragaza ko yabonye ababyeyi bamurera mu bufaransa aturutse mu kigo cy'imfubyi ikimasaka turakomeza turangisha umwana witwa witwa uwase wavukiye i masaka ndetse agashyirwa mu kigo cy'imfubyi cy'imasaka ararangishwa na musaza we ferdinand hasingizwa umukiza ari mu karere ka gasabo umurenge wa ndera mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatatu ni ukuvuga ngo twari mu mujyi wa kigali kubw'intambara yariho kiriya gihe ariko ubusanzwe ku ivuko yari perefegitura ya byumba icyahoze ari komine cyungo noneho twari kumwe n'abavandimwe bacu bose umusaza umukecuru n'abandi bavandimwe bo kwa data wacu twari i kigali dufite inzu tubamo abantu baduhaye inzu twabagamo ntabwo twari mu nkambi
hanyuma bigenda gute rero
mukuru wacu kwa data wacu witwa bugarame yari afite umugore witwa mukamubana yagiye kubyara i masaka kuri santire do sante noneho icyo gihe ndibuka ko nari mfite imyaka cumi n'ibiri cumi n'umwe numva bavuga ko mukankubana ngo yapfuye ngo yishwe na malariya kubera ko icyo gihe twararwaye cyane kutamenyera ikirere twari twimukiyemo gutyo ubuzima bugoranye aza gupfira i masaka ariko apfa havutse uruhinja umwana bamuhaye izina izina rya uwase noneho icyo gihe mukuru wacu wundi witwa gasana apolineri niwe wari kwa muganga i masaka we n'ubu aracyariho kuko uwo nkubwiye bugarame umugabo we nawe nyuma yaje gupfa kubera uburwayi gasana apolineri niwe wandikishije umwana ku myirondoro ya uwase ubwo gasana bamwandika nka se na mukankuba na nyina ariko mukankuba nicyo gihe yahise apfa masaka icyo gihe mirongo icyenda na gatatu twaje gusubira iwacu mu cyari zone tampo dutahutse ubwo umwana asigara mu kigo cy'imfubyi cy'imasaka ni ayo makuru duheruka abantu b'abaturage turagenda turiturira nta kandi gakuru kubera ibyo kwiga akajijuka n'ibiki njye nashoboye kwiga umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi ndangiza na kaminuza ariko ndagutekereza se nukagira imana niko nakuze se uriya mwana wacu ese yaba akibaho ntiba ariho se yaba ari hehe gutyo amakuru duheruka ni ayo ngayo umwana avuka ashyirwa mu kigo cy'imasaka niba ariho ntabwo tubizi gusa nanejejwe n'ikiganiro numvise mukora ndagikurikirana atarukaburaga noneho ubwo mfata icyemezo cyo kuvuga ngo nzabandikira ndebe niba hari ubufasha feridina hasingiza umukiza rero nagira ngo ngushimire icyizere wongeye kugirira ijwi ry'amerika ubwo tuzakora ibishoboka cyane rwose turabakunda turabakunda ariko murakoze cyane
imana ibaho umugisha
uyu munsi turibanda cyane ku bana bashakishwa bakaba baranyuze mu kigo cy'imfubyi kimasaka ndabanza ntumikire umwana w'umukobwa wavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na rimwe izina rye ni nyirantambara nta rindi zina dufite ari mu bufaransa aho yageze avuye mu nkambi ya murambi mu cyahoze ari komini kiyombe hari muri perefegitura ya byumba yavuye mu kigo cy'imfubyi kimasaka mu kwezi kwa kane umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'ine niba umwana witwa nyirantambara ushobora kuba akomoka mu cyahoze ari komini kiyombe ari uwawe cyangwa se ari umuvandimwe wawe cyangwa ukabuza abo bafitanye isano duhamagare mu bana barerewe mu kigo cy'imasaka harimo uwa kabaganza jacqueline uri mu karere ka gasabo mu kagari ka gacuriro niwe umushakisha nabuze umwana muri mirongo cyenda na gatatu wabaga muri oruferina none wamubuze ute byagenze gute ingengo mvuye ku ishuri naraje barambwira ngo hari umumera dogutive wamujyanye mu bufaransa uvuye ku ishuri bakubwiye ko umwana wawe bamutwaye wiga ufite umwana byari bimeze bite
nabyaye ndi mineri wabyaye utarageza ku myaka y'ubukure
noneho rero umuntu angirira umwanzuriza mu ishuri none se usubiye kwiga umwana wamusigiye nde
nabanje musigira mama umbyara kubera ko yari umukene ngarutse nsanga ameze nabi yatakaje ibiro ameze nk'uwenda kurwara bwaki burugumesitiri wayoboraga komine y'iwacu angira inama ngo mutware muri oruferina iyo komine ni iyihe
komine mushubatsi mu cyahoze ari perefegitire gitarama
akugira inama ko umujyana muri orufuri nayihe
ya sentagate yabaga baraje kubatereta mu buryo twe tutazi
babatereta abandi batereta abandi
nyine bo bagiraga negosiyasiyo n'amakomine bakavuga ko bashaka abana b'abantu ahari batishoboye kugira ngo babafashe sinzi ibyo baganiraga we bakaza babigusaba nk'abakumenyesha
bagusabye rero ko umwana wawe ajya muri rufe na sentagate umujyanayo mvuye muri vakanse burugumesitiri yantumyeho ngo ninzambwire kuko nari negereye komini ahita ankorera icyo kiganiro ati waretse umwana wawe tukamujyana muri oruferina y'imasaka muri sentagate kuzongera ukamubona ko byagufasha nawe ukiga burugumesitiri yitwaga nde munyankumburwa emmanuel none se wowe umuntu aje kukubwira ngo mpa wawe njye kumufasha ntabwo wigeze utekereza wa mugani wa kinyarwanda w'impuhwe za bihehe nari umwana muto cyane udatekereza ibyo numva nshaka kwiyigira gusa numva naravuye mu byanjye kubera gutakaza amashuri ntabwo nigeze ntekereza ko hari ibindi bibi byaba nyuma reka tuvuge ko nta bibi byabaye umwana agiye muri ruferina imasaka agiye kurerwa ni wowe wamwijyaniye yajyanywe na munyankumburwa yajyanywe nande yajyanywe na mama n'imodoka ubwo n'imodoka ya komine
hanyuma se wamenye ute ko yajyanywe mu bufaransa banyeretse ifoto ati umwana wawe rero yabonye mera dobutive witwa katrine wari uri ku mashuri icyo kora twazanye aderese y'uwamutwaye iwanyu tuyishyikiriza komine ndetse n'umubyeyi wawe none dore ifoto yasize n'iyi iyo foto si urayifite iyo foto nayijyanye muri minisiteri y'iterambere ry'abari n'abategarugori ndiho ndashakisha barayinsaba isigaramo ubwo hari ryari
ndumva hashize nk'imyaka igera muri irindwi
na n'ubu ntacyo baragusubiza
bo byarabananiye urebye bandikiye ambasaderi w'ubufaransa icyo gihe ni minisitiri nyirahabineza valeri wabikoraga mbona nta gisubizo gifatika nawe nta gisubizo gifatika yabonye nyine kubera ubukene ndabireka ndabicundikisha kubera ubukene urabireka umwana wawe uramwibagirwa ntabwo namwibagiwe ariko ubushobozi mfite nagiye no kuri ambasade y'ubufaransa ngiyeyo bakambwira ngo ninjye kwandika muri interinete ngo mbandikire ntibanatumye n'inzira ibyo bansaba rero bikaba bisaba amafaranga nari umushomeri nta kintu ndiho ntacyo mfite uwo mwana wawe hari izina wamuhaye yagiye afite izina runaka nkimara kumubyara na mwese umukunzi christian uwo muzungu ngo amutwaye rero ahindura izina mwita rafayeli niyo makuru bampaye yari yarabishyize kuri aderese ye kumwe batanga aderese yose iri kompurete kubera intambara ibintu byarangiritse narabibuze kubera guhunga ntabyo mfite ni ukuvuga ko utigeze wemera ko umwana wawe ajyanwa mu bufaransa ngewe ku giti cyanjye nasanze baramujyanye sinabyemeye nta n'urupapuro wigeze uhabwa rwemeza ko umwana wawe yagiye burugumesitiri wenyine niwe wambwiye ati umwana wawe yaragiye mu bufaransa ariko we banza wige nurangize uzafatire aderese mujye muvugana nabo umwana wawe uzongera umubone wirambirwa uzamubona ijwi ry'amerika nimwe rikorera komera kandi ugira umunsi mwiza murakoze imana ibahe umugisha shaka agasaro kawe uzakabona maze rero shaka agasaro kawe uzakabona wicika intege shaka agasaro kawe uzakabona shaka agasaro kawe rero uzakabona
abana dusorejeho n'abana b'abakobwa b'impanga mugore ukeye na muhora akeye bashakishwa na mukuru wabo mukantabana mariya ari mu karere ka gasabo umurenge wa ndoba akagari ka gasanze ni abana barumuna banjye umwe yitwa muhora akeye undi yitwa mugore ukeye
ni barumuna bawe yego tuvudimo
aba bana bari impanga
bari impanga hanyuma se bagiye bate byagenze bite
mama wawe yaramaze kubabyara bamaze ukwezi ahita apfa papa rero ahita abajyana mu babikira batuye hariya munsi ya seti famiye mu mujyi ahita ajya kubareresha kubera ko atari abashoboye ubwo hari ryari hari muri mirongo inani na gatandatu bari abareze rero bajya babamusubiza nyine akabananirwa akongera akabasubizayo bukeye rero baramubwira bati turabona utabashoboye kandi hari abazungu babashaka ati tugiye kubabaha babijyanire bajye kubarera wowe ntabwo bashoboye rero kubera ko bari baramunaniye kubera ubukene arangije ngo arabyemera twe rero nta nubwo twari tunabizi arabatanga rero nyuma tuza kumenya amakuru ko yabatanze ariko ntitumenye aho bagiye amakuru twari kuyabwirwa neza nyuma n'abakobwa bari batuye iwacu twari duturanye babareraga bakoraga aho ngaho mu babikira nabo batubwiye yuko ngo batwawe ngo umwe yatwawe n'umudage undi atwarwa n'umubiri ni uko ngo bagiye bari impanga ariko barabatandukanye
iyi barabatandukanyije papa wawe atanga abo bana mwari mutuye he mbere twari dutuye mu cyahoze ari komene kacyiru segiteri ya kagugu abo bakobwa bababwiye amakuru bakababwira ko abana bagiye mu budage undi akajya mu bubirigi ubwe yuko aribo babareraga nta mazina babahaye y'abo bazungu babatwaye
oya ntayo baduhaye usibye kuduha amazina y'ababikira babatanze gusa
abo babikira babakarikita ko bakiri mu rwanda umaze guca akenge wigeze ubegera kugira ngo ubabaze niba hari amakuru bagira baguha ya barumuna bawe
ntabwo twigeze tujyayo kubera ko kujya mu kigo cyabo ntabwo biba binoroshye niba ugezeho ntibagukingurire
ariko ni ababikira bakunda gufasha abantu ni ababikira basohoka bajya gufasha abakene ushatse wakwegera umwe mukirwa mutemberana ukagenda umubaza amakuru kandi yayakubwira
hari igihe twigeze kujyayo kera intambara ikirangira batanga ubufasha icyo gihe bwo guha bafasha abantu ariko tujyayo mbese mu buryo bwo kugira ngo badufashe ariko mbese iyo gahunda twari tutari twayikanga kuko ntitwari tuzi icyerekezo cy'abo bana twari tuzi n'uko bimeze twari tukihuzagurika kubera kuva mu ntambara none abo ngabo bababwiye ayo makuru bayababwiye vuba aha bayababwiye ryari
bayatubwiye vuba aha ngaha nibwo twabitekereje tumaze kumva nyine amakuru yo ku ijwi rya amerika nyine uko abantu bashakisha ababo baburanye nibwo nahamagaye uwo mukobwa wabareraga ndabimutekereza ati nanjye ibyo bintu narabitekereje maze kumva ijwi rya amerika agasaro kabura gati naragutekereje ngo nibuze nawe ibyo bintu nibura uzabitangire urebe ko bariya abana mwababona nuko nuko nabitekereje nyine nuko ndavuga ntigiye guhaguruka rwose nanjye mbere ko imana yazatwereka bariya abana niba bakiri urakoze cyane nongere ngushimire kuba wizeye ijwi ry'amerika madamu mariya mukantabana tuzagufasha uko dushoboye kandi uwaba wese yumva ijwi ry'amerika kuri uyu munsi uyu munsi udasanzwe kwizihiza isabukuru y'imyaka makumyabiri n'itanu radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika itangiye kubagezaho ibiganiro akaba yarumvise abana b'impanga babiri bavuye mu rwanda umwe akajyanwa mu ubudage undi akajyanwa mu bubirigi uwamenya amakuru yabo umwe yitwaga mugorukeye undi akitwa muhorakeye ntayandi mazina tuzi ariko tuzamenya ayo bahawe bageze i burayi uwabamenya yatubwira hano ku ijwi rya amerika kugira ngo tubahuze na mukuru wabo mukantabana mariya nogere ngushimire madamu mukantabana ugire umunsi mwiza
ndabashimiye nanjye cyane rwose mu kwisanga mu gihe
agasaro kaburaga karabonetse agasaro kaburaga karabonetse
nk'uko twabibabwiye mu ntangiriro iki ni ikiganiro cy'umwihariko agasaro kaburaga cyategura ibisabukuru y'imyaka makumyabiri n'itanu ya radiyo yanyu ijwi rya amerika niyo mpamvu twibanze ku nkuru zidasanzwe z'abana baburanye n'ababyeyi nzi ko mutwandikira muri benshi ariko ntitwababonera umwanya icyarimwe ntimucike intege mukomeze dufatanye dushaka agasaro kaburaga ni hano dusoje ikiganiro cy'uyu munsi mwari kumwe na veniste nshimiyimana ku ijwi ry'amerika